iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ntiyegerwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari i Buruseli mu Bubiligi aho guhera ejo azitabira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi n'ab'umuryango w'ubumwe bwa Afurika azanabonana n'abarundi batuye i Burayi abarundi isirinze tuzomwakira kuwa gatandatu aho azaba yatugeneye ikibanza n'umwanya wo guhura natwe kugira ngo adushikirize indamutso y'abarundi hanyuma natwe aho turi tuzomushyikiriza ibibazo kandi tunakirane iteka n'impunzi
uwo ni anselme nimbeshaho umwe mu barundi batuye ku mugabane w'uburayi uri mu bategura uwo mubonano liyotona koroneli paul henri Godamiba ukuriye abasirikare baheruka guhirika ubutegetsi muri burkina faso yarahiriye ku mwanya wa perezida ubufaransa bwakoresheje inama y'abakuru b'ibihugu ku bireba igihugu cya mali no ku mugambi wacyo wo gukurayo abasirikare naho ikigo gikora ubushakashatsi bugamije gukumira no kwirinda indwara muri leta zunze ubumwe za amerika cdc cyasohoye umwanzuro w'ingingo igaragaza ko iyo umubyeyi akingiwe covid cumi n'icyenda atwite bigabanya ibyago byo kuba uwo atwite yakenera kujyanwa mu bitaro mu gihe yanduye iyo ndwara ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo amakuru avugwa hirya no hino ku isi liyotona koroneli paul ari sandawagodamiba ukuriye abasirikare baheruka guhirika ubutegetsi bwa rock mark christian kabore muri burkina faso uyu munsi yarahiriye kuyobora icyo gihugu ni inkuru twateguriwe na jeffrey mutago mu birori byerekanwe kuri televiziyo y'igihugu liyotona koroneli sandaho godamiba yakoreye indahiro ye imbere y'urwego rukuru ruteganywa n'itegeko nshinga arahirira ko azubahiriza akarinda kandi akarengera ubusugire bw'itegeko nshinga amategeko y'igihugu n'iteka shingiro rikubiyemo ibyemejwe n'umutwe wa gisirikare akuriye yarahiye yambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero itukura itangazamakuru ritarimo iry'amahanga ryemerewe kwinjira mu cyumba gito yarahiriyemo mu biro by'inama ishinzwe itegeko nshinga tariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi gushize uyu mugabo w'imyaka mirongo ine n'umwe yayoboye abasirikare mu guhirika ku butegetsi mark christian kabore wari uyoboye burkina faso abasirikare bari barakajwe n'uburyo yitwaye mu kibazo cy'umutekano muke uterwa n'abajihadiste mu cyumweru gishize inama ishinzwe itegeko nshinga yemeje ku mugaragaro ko damiba abaye perezida umukuru w'igihugu n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'igihugu icyo cyemezo cyashimangiye ibyemejwe n'igisirikare tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere ko damiba ahawe iyo mirimo mu gihe cy'inzibacyuho akazafashwa n'abavisi perezida babiri perezida emmanuel macron w'ubufaransa arabonana n'abakuru b'ibihugu ba afurika kuri uyu wa gatatu mbere y'itangazo ritegerejwe ko ubufaransa bukura ingabo zabwo muri mali nyuma y'imyaka icumi bumaze muri icyo gihugu mu ntambara n'abajihadiste ni inkuru twateguriwe na frederic nkurikije perezidansi y'ubufaransa yatangaje ko inama y'umunsi ku gatatu ifite intumbero yo kwihweza uburyo bwo kurwanya intagondwa za kisilamu muri iki gihe leta y'ubufaransa iriko iravana inteko zayo muri mari ariko ikazigumiza mu ntara ya sahela iyo nama ibaye mu gihe uruhagarara hagati y'ubufaransa na mari ibindi bihugu vya afurika bibanyi vya mari hamwe n'ibihugu vya buraya bikorana bwiyongeye ishyirahamwe rya buraya muri uko kwezi ryarafatiye ibihano abategetsi batanu bakomeye bo muri leta ifatakibanza ya mari barimo umushikiranganji wa mbere Chogel Maiga bwabareze ko bariko baraburizamwo umugambi wo gusubiza ubutegetsi bwa gisirikare mu minwe y'abasivile bitekanijwe ko perezida w'ubufaransa emmanuel macron aburana n'abagenzi be b'abanyafurika n'abanyaburaya bagafungura hamwe ku ngoro iwe imbere y'uko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bo mu ishyirahamwe rya afurika no mu ishyirahamwe rya buraya itangura ejo ku munsi wa kane ikabandanya no ku munsi wa gatanu i buruseli mu gihugu c'ububirigi inama y'uwo munsi ku wa gatatu iraza kuvuga ku mugambi ufaransa wo gutahukana intego zabwo yongere yihweze n'uruhara rw'inteko mpuzamakungu mu gikorwa co kongera umutekano hamwe n'ibikorwa bishirahamwe rya buraya vyo gutanga imyimenyerezo ya gisirikare radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi ikigo gikora ubushakashatsi bugamije gukumira no kwirinda indwara muri leta zunze ubumwe za amerika cdc cyasohoye umwanzuro w'inyigo igaragaza ko iyo umubyeyi akingiwe covid atwite bigabanya ibyago byo kuba uwo atwite yakenera kujyanwa mu bitaro mu gihe yanduye iyo ndwara Geoffrey mutagoma nanone iyo nyigo igaragaza ko ababyeyi bahawe inkingo ebyiri za covid cumi n'icyenda mu gihe batwite bagabanya ku rugero rwa mirongo itandatu ku ijana ibyago byo kuba abo babyeyi bakenera kujya mu bitaro mu gihe banduye iyo ndwara ivuga ko icyo kigereranyo cyiyongera mu gihe umubyeyi ahawe urukingo mu mezi makumyabiri ya mbere yo gusama icyo kigo cyasabye abagore bose batwite bonsa cyangwa bateganya gusama kwihutira gufata inkingo za covid cumi n'icyenda gisobanura ko kwandura iyo ndwara byongera ibyago byo kuba bagira ibibazo mu gihe cyo kubyara birimo gukuramo inda cyangwa abana bagapfa bataravuka abashakashatsi bo muri iki kigo bageze kuri uyu mwanzuro nyuma yo gukurikirana abana barenga kuri magana atatu mirongo irindwi n'icyenda mu bitaro bigera kuri makumyabiri hirya no hino muri leta zunze ubumwe za amerika kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize kugeza mu kwa mbere uyu mwaka mu yindi nyigo ifitanye isano n'iyi ikigo cy'ubwongereza cyita ku buzima cyatangaje ko ubushakashatsi bunyuranye bwakozwe bugaragaza ko abantu bakingiwe covid cumi n'icyenda bibarinda kugira inkurikizi cyangwa ibimenyetso by'iyo ndwara bikunze kumara igihe kirekire ku bayirwaye ibyo birimo nk'umunaniro kubabara mu mutwe no kudahumurirwa
barakoze bagenzi bacu Geoffrey mutagoma na frederic nkundikije batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho abaregera indishyi mu rubanza ruregwamo paul rusesabagina na bagenzi be bari gukurikiranwa n'ubutabera bw'u rwanda mu rukiko rw'ubujurire bagaragaje ko indishyi bahawe ari nke cyane ugereranyije n'ibyo bahombejwe n'ibitero by'umutwe wa frn barasaba urukiko rw'ubujurire kuzabarenganura ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye abaregera indishyi mirongo icyenda na bane barasaba abaregwa kuzishyura amafaranga y'u rwanda asaga miliyari kubwo kubura ababona ibyabo kubera ibitero byagabwe n'umutwe wa frn abaregera indishyi barasaba abaregwa bose kuzifatanya bakishyura ayo mafaranga basaba usibye abasirikare babiri abo ni nsengimana herman na munyaneza anastasi kuko bagaragaje ko frn yabayeho bafungiye muri congo abunganira abaregera indishyi muri uru rubanza bagaragaje ko abakiriya babo barimo ibyiciro bibiri icyiciro kimwe kigizwe n'abahawe indishyi nkeya ariko ntibazishimire n'ikindi kigizwe n'abasenyewe biciwe basahurwa n'ibitero bya FRN ariko bikarangira nta ndishyi bahawe urukiko rukuru rwari rwatangaje ko nta bimenyetso abatsinzwe bagaragaje abunganira abaregwa bakaba bagaragarije urukiko rw'ubujurire ko bazanye ibimenyetso byatanzwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zigaragaza ibyo abaturage bangirijwe n'ibitero bya FLN ndetse banashingira ku byagiye bivugwa n'abaregwa barimo wahoze ari umuvugizi wa FLN Nsengimana Heremani wagiye wigamba kenshi ku maradiyo avuga aho ingabo za FLN zagabaga ibitero kuri iyi nshuro kandi babiri mu bataranyuzwe n'indishyi bari mu rukiko barasobanurira akaga batewe n'ibitero bya FLN wabimburiye abandi n'uwambaje imana Françoise wo mu karere ka Rusizi wapfushije umugabo we wari rwiyemezamirimo warasiwe muri nyungwe yari yasabye indishyi za miliyoni ijana kugira ngo abashe gukomeza gufasha abana be batatu basigaranye urukiko rukuru rwari rwamugeneye izingana na miliyoni icumi mu mafaranga y'u rwanda umwunganira mu mategeko yasabye ko nibura yazahabwa miliyoni mirongo itanu yasobanuye ko indishyi yari yasabye yashingiye ku kuba yarasubiye inyuma ku mibereho y'urugo n'imbogamizi yagiye agira ku buzima bwe bwa buri munsi undi wagaragaye mu rukiko kuri wa gatatu ni bwanangira abagenzi desire wari utwaye imodoka ikorera kompanyi ya Alpha Express yari igiye i Kigali yabwiye urukiko uburyo imodoka yari atwaye bayirasiye mu ishyamba rya Nyungwe ndetse nawe akaraswa bikaba byaramuviriyemo ubumuga bwemejwe na muganga ko agomba kuzabana nabwo igihe cyose bityo yasabye urukiko kuzamuha indishyi z'akababaro zingana na miliyoni ijana na mirongo itatu na zirindwi n'ibihumbi magana atandatu mu mafaranga y'u Rwanda yasobanuye ko yahembwaga nibura ibihumbi magana mirongo itanu buri kwezi kandi ubu nta kintu akibasha kwikorera yumvikanishije ko mu bushishozi ubushobozi bw'urukiko yazemererwa izi ndishyi aho kuba miliyoni ebyiri n'igice y'amafaranga y'u Rwanda yari yagenewe n'urukiko rukuru uru rubanza ruragenda rwerekeza ku musozo umucamanza yavuze ko ruzasubukurwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha rukaba rwakomeza ku wa kabiri mu gihe ku wa mbere kuburanisha byaba bitarangiye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda rizajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangiza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye yageze i buruseli mu bubirigi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na ba za leta b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ab'umuryango w'ubumwe bwa afurika izaba kuri uyu wa kane no ku wa gatanu ni urugendo ruhuriranye n'uko uwo muryango w'ubumwe bw'uburayi wavanyeho ibihano wari warafatiye uburundi perezida ndayishimiye azahura n'abategetsi batandukanye b'uwo muryango kandi anahure n'abarundi batuye ku mugabane w'uburayi mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabiganiyeho na anselme nimbeshaho umwe mu bategura uwo mubonano perezida azagirana n'abarundi murakoze cyane venuste nshimiyimana kuba mumpaye akanya ko kuvugira ku ijwi rya amerika kandi ndabaramukije ndabamutsa nabo bose batwumviriza none perezida evariste ndayishimiye amaze kugera mu bubirigi mwamwakiriye mute
mu birya yashyitse muri iki gitondo akaba yakiriwe n'abayobozi b'ubuhagarizi bw'u Burundi hano mu birigi n'abayobozi bo muri new europeyene kuko sur le plan diplomatique ubusanzwe abo bagomba kumwakira naho abarundi isirinze tuzomwakira kuwa gatandatu aho azaba yatugeneye ikibanza n'umwanya wo guhura natwe kugira ngo atubwire inkuru adushikirize indamutso y'abarundi hanyuma natwe aho turi dushobore kumushikiriza ari amafelisitasiyo ku byo bamaze kugeraho ari n'ibibazo twaba dufise abarundi baba hano ishwi nk'uko babita tuzomushyikiriza ibibazo kandi tumwakirane iteka n'impunzi none bimwe mu byiyumviro n'ibibazo mwifuza kumugezaho utuvunguriyeho ni nk'ibihe hano ibibazo ibibazo si ukuvuga ko ari byinshi ahubwo icy'ingenzi ni ukumuha impundu impundu ku rwego bamaze kugeraho mu gusubiza uburundi umutamana hanyuma bugasubira dans le concert des nations urabona guhera mu mwaka w'ibihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihugu by'uburayi byari byarafatiye ibihano bishingiye ku ngingo ya mirongo icyenda na gatandatu desaccord de cotonou bavuga bati uburundi ntubahiriza agateka kazina muntu ariko byarabonetse ko iyo yari imvugo ikoreshwa n'abantu badandaza ihonyanga ry'agateka k'abantu kugira ngo bapfukame uburundi mu nda ibyo rero barabikurikiranye barabona ko bwari ububeshi kugeza aho rero baherutse gukura k'ibyo bihano iyo ni intambwe ikomeye rero twoshimira general arongoye igihugu cy'u Burundi tukanakeza n'abo banyaburaya babonye ko uburundi bari baburenganije bakabusubiza mu ruhongore rw'abandi bashobora kuvugana n'ibihugu bya burayi ibibazo dufise ntibibura ariko ibyo bibazo abantu bazabibaza umwe ku giti ciwe hari nk'uko ibikorwa abantu bari mu mahanga baza gukora mu burundi uko byotunganywa kandi bikarindwa bihagije hari n'ibindi n'ibindi bishobora kuza ibyo tuzabimenya kuwa gatanu kuko ubu nta sinavugira abantu bose uko uko biri ariko iby'ingenzi ni ibyo ibindi hanyuma tukaraba ko abarundi bari hanze boshobora guhagurukira gushyigikira ibikorwa by'iterambere mu gihugu ibyo nabyo bamwe na bamwe bazatanga imishinga imirije kurangura mu gihugu kanatsinda ubwo ibihano byavuyeho inzira izo bibaye nyabagendwa abantu bashobora kujya i burundi abarundi bashobora kuza i buraya ibyo mu bibazo muri rusange ni ibyo bibazo kuzo mutekereza anselme nimbeshaho uhagarariye diaspora y'abarundi mu bubirigi no mu gihugu cya luxembourg ndagushimye cyane ku bw'aka kanya buhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane umunyamakuru nshimiye imana ko muhaye akanya ko gushyikiriza iri jambo abatwumviriza umunsi mwiza mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakomeje kutwumva muri uyu mwanya turabasogongeza ku kiganiro gishya bungabunga ubuzima ni ikiganiro cy'umwihariko cya videwo na televiziyo gisesengura ibibazo by'ubuzima n'imibereho myiza y'abantu ahanini kizajya gitambuka ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye mushobora kandi gukurikira iki kiganiro kuri flash tv yo mu rwanda ku cyumweru no ku wa kane ku mugoroba gitegurwa n'ijwi ry'amerika mukigezwaho na eugenia mukankusi muri gabo umuryango utegamiye kuri leta umaze imyaka isaga icumi mu rugamba rwo guharanira ko indwara y'igicuri imenyekana kuri bose kandi ikavurwa uko bikwiye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wemezi ritangaza ko abantu hafi miliyoni mirongo itanu ku isi barwaye igicuri kandi kibasira abari mu byiciro byose by'imyaka abana n'abakuze indwara y'igicuri irangwa no gufatwa n'isereri no kugwa kenshi ku bantu ijana bayirwaye mirongo irindwi baba bashobora kuvurwa bagakira nyamara ugasanga yaba bo cyangwa se imiryango yabo bagihabwa akato ni inkuru ya Ismail Obiang Nze mugezwaho na Temistocle Mutijima umara amajoro menshi adasinziriye ndetse no guhora afatwa n'isereri akitura hasi kenshi ni bimwe mu bigize ubuzima bwa buri munsi bwa Aisha kuva mu bwana bwe kugeza ubu yakoze ibishoboka byose ngo yimenyereze iyi mibereho imuguye ariko byamusabye kwigomwa akareka bimwe mu by'ingenzi ibyo birimo n'amashuri yacikirije kuva mu yabanza Je suis arrivée à un niveau où euh,
nageze ku rwego umuyobozi w'ishuri yansabaga ko ntanagaruka ku ishuri kubera ko iyo nafatwaga byatezaga intugunda mu kigo hose ibyo rero byatumye ncikiriza amashuri nkiri mu wa kabiri nari nkishoboye kubyihanganira na busa ababyeyi banjye bagerageje kumfasha uko bashoboye kose kubana n'indwara y'igicuri ntibibera umutwaro uremerereye uyirwaye gusa ni uburwayi bugifatwa nk'ikizira ndetse benshi bakagerageza kubuhisha mu rwego rwo kwirinda ikimwaro hari yewe n'abagera ubwo bizera imvugo zikwirakwizwa n'abantu batabufiteho amakuru aho bababwira ko igicuri bagiterwa n'imyuka mibi iri imbere mu mibiri yabo biragoye cyane kubyihanganira ariko kandi bigerageza kukorohera iyo ufite inshuti ikuba hafi
uko twagiye dutangira gukora yatangiye kwiyakira ariko mbere ntiyajyaga avuga ko ari igicuri ahubwo akenshi yavugaga ko ari ukwigaragaza kw'imyuka mibi kugeza ubwo afashijwe kwizera ko ari icyo arwaye
ku bwa pascaline urugamba rwo kurwanya igicuri ni ngombwa cyane muri gahunda z'ubuzima rusange uyu afite umwana urwaye igicuri kandi urugamba rumazemo imyaka icumi agerageza gufasha no kuyobora imiryango iri muri izo ngorane akora ubukangurambaga mu bigo byinshi afatanyije n'umuryango utegamiye kuri leta mu guhindura imyumvire ku bijyanye n'indwara y'igicuri ari nako ategura gahunda zo gusuzuma iyi ndwara mu miryango ikennye
mu gihe tugitegereje amikoro yadufasha gukora ubukangurambaga bwagutse turakorana n'amatsinda mato y'abaturage imiryango itegamiye kuri leta n'amadini kugeza na magingo aya nta mibare izwi itangwa n'urwego rwa leta ku bijyanye n'uko indwara y'igicuri ihagaze muri gabo nyamara kandi igicuri ni indwara igoye cyane ibyo bigaturuka ahanini ku mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yayirwara yewe nuko yigaragaza ikajya igenda ihindura ibimenyetso uko imyaka ishira nabyo bituma itera urujijo hakaba ubwo yakwitiranwa n'izindi ndwara
ugikomereka ku bwonko uba ushobora gufatwa n'igicuri kuri ubu ni ngombwa ko umurwayi w'igicuri avurwa nibura mu gihe cy'imyaka itanu icyo gihe akakimara afata imiti buri munsi
kugeza na magingo aya nta mibare izwi itangwa n'urwego rwa leta ku bijyanye n'uko indwara y'igicuri ihagaze muri gabo nyamara kandi igicuri ni indwara igoye cyane ibyo bigaturuka ahanini ku mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yayirwara yewe nuko yigaragaza ikajya igenda ihindura ibimenyetso uko imyaka ishira nabyo bituma itera urujijo hakaba ubwo yakwitiranywa n'izindi ndwara
ibisobanuro ku gicuri turabigezwaho na muganga ari haji abdulahi inzobere muri nigeria
igitandukanya igicuri n'isereri yo kugwa bisanzwe ni uko isereri ishobora kuza nk'ikintu kidahoraho mu gihe ugira isereri no kugwa biza kenshi kandi bigakomeza bigaruka nyuma y'igihe kirekire bigeraho bigahinduka akamenyero ibyo rero nibyo bisobanurwa nk'igicuri hari ibyo nakwita nk'uburyo bw'imivurire ubwa mbere ni imiti irwanya igicuri iboneka ku barwayi bayifata uyifata igihe kirekire cyane nka nyuma y'igihe wenda nko mu myaka ibiri cyangwa itatu iyo irangiye udafatwa n'isereri ngo ugwe ushobora kurekeraho kuyifata uburyo bwa kabiri rimwe na rimwe hashobora gukoreshwa ubwo kubaga ndetse muri uko kubagwa ka gace kihariye k'ubwonko gafite ikibazo gituma habaho icyo kibazo kidasanzwe akaba ariko kabagwa hanyuma kandi mu gihe haba hari indi mpamvu ibitera wenda se nk'akabyimba igikomere ku bwonko n'ibindi nabyo bishobora kuvurwa ubundi buryo ni uko hashobora kwifashishwa akuma karegera umuvuduko n'uko umutima utera gashyirwa mu mubiri ako rero gakora mu buryo gashobora kugabanya inshuro umuntu afatwa n'isereri ngo agwe cyangwa se kakanabihagarika burundu ku bijyanye n'ingorane ziboneka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hari bimwe bigaruka cyane hari ibibazo bishingiye ku mikoro make mu kugera ku bikorwa remezo by'ubuvuzi bikwiriye aho ibizamini nk'ibyo bishobora gukorerwa ndetse n'ubumenyi buke mu kubikora nyuma hakaza n'ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi ubuvuzi burahenze cyane yewe n'imiti ubwayo irahenze uba ugiye gufata iyi miti igihe kirekire akenshi na kenshi uyimaraho imyaka myinshi kubera ko no mu gihe utakigira isereri ngo ugwe uba ugomba gukomeza kuyifata nibura nko mu kindi gihe cy'imyaka ibiri cyangwa itatu mbere yo kuyihagarika muri nigeria no muri afurika muri rusange ntekereza ko intambwe ya mbere ikeneye guterwa ku bijyanye n'indwara y'igicuri ari ukwigisha abantu kuyigaragaza ntibakomeze kuyifata nk'iyobera abantu rero bakwiriye kumenya ko iyi ari indwara nk'izindi iravurwa kandi ntiyandura yewe si n'imyuka mibi birakenewe rero ko tuvugurura ibikorwa remezo haba mu gusuzuma cyangwa se mu kuyivura
abahanga baracyasuzuma ubwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda ehe bwavumbuwe bwa mbere mu bufaransa mu mpera z'umwaka ushize ku mugenzi wari uturutse muri kameruni barashaka kumenya niba bushobora gutera impungenge mu bijyanye n'imiterere nka delta na omicron bavuga ko kugeza ubu ubwo bwoko bushya bwa virusi bugaragaza ibimenyetso byoroheje ku barwayi benshi ubwo bwoko bwiswe ehe nyuma y'uko ikigo ehe gikurikiranira hafi ubwandu n'igiterane infection kiri marseille kibuvumbuye kugeza ubu bwanduwe n'abantu byibura cumi na babiri batuye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'ubufaransa oms avuga ko ehe itakwirakwiriye bihagije ku buryo yatera impungenge hagati aho abaganga muri repubulika ya shipure ku mugabane w'uburayi bavuga ko babonye ubwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda ku barwayi barenga makumyabiri na bane bafite ihinduka ry'imiterere iva mu bwoko bwa delta na omicron bise delta cron cyakora bamwe mu nzobere ku isi barimo gushidikanya ku bwoko bushya bwa covid cumi n'icyenda delta cron byerekana ko bishoboka cyane ko byaba ari ibisubizo byanduye iyi ni muri kenya abaturage bo muri karitsiye ya kibera bahagurukiye gufasha abakene bayo mu bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda babonera ubutabazi bwihutirwa victoria amunga mu ijwi rya asumita kaboye
abaturage b'abakene nk'abatuye mu rusisiro rwa kibera i nairobi ntibiboroheye kubona ubutabazi bwihuse n'ahagejejwe ibikorwa remezo nk'amavuriro n'ibitaro mu nsisiro kubera ko bihenda benshi mu batuye ikibera ntibashobora guhamagara ingobyi y'abarwayi ni ikibazo moses omundi nawe ubwe wavukiye kandi agakurira ikibera yiyemeje guhangana nacyo yashinze ishyirahamwe ryo gutabara abahatuye batanga idolari rimwe gusa buri kwezi ikabahesha ambilanse ibageza ku bitaro
iyo uje mu modoka itwara indembe wakirwa vuba kuko nta bitaro bishobora kwanga kukwakira iyo ari yo ihakugejeje biba bisobanuye ko uri indembe igomba kwitabwaho byihutirwa aneti uhumu ni umwe mu bantu magana atatu bafashe ubwishingizi ku modoka itwara indembe avuga ko umwaka ushize yayirokokeyemo amaze gukora impanuka the condition i was in wasn't that good i was really having a very bad headache nari imeze nabi umutwe warandyaga cyane naraviriranaga amaraso yari kunshira mu mubiri iyo ntabona ubutabazi bw'ibanze bwihuse icyo gikorwa giterwa inkunga n'imiryango idaharanira inyungu kugeza ubu hari ambilansi imwe ku baturage babarirwa mu bihumbi magana abiri mirongo itanu abategetsi bafite icyizere ko zishobora kuzagera kuri eshanu mu gihe cya vuba gukodesha ambilanse muri kenya bisaba amafaranga agera ku madolari magana ane biterwa n'ibyo umurwayi yifuza nk'imashini itanga umwuka n'uko urugendo yakoze rungana
ni serivisi abaturage batangiye kwemera ko bayikeneye cyane bamwe muri bo ntibarigira bahamagara ambilansi na rimwe kuko bazi ko itazigera ibageraho cyangwa ko yabasha amafaranga menshi badashobora kubona
abaturage ba kibera bavuga ko itsinda ry'ubutabazi bwihuse ribaha icyizere ko bazabona ubuvuzi bakeneye
ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryariyongereye muri tanzania mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bamwe mu bagore bariga uburyo bwo kwirengera harimo no gukoresha ibipfunsi sharire kombe mu ijwi rya tim harris ishimwe
leila yusuf ari kwiga iteramakofi buri gihe yihugurira mu nkambi akavuga ko iyo siporo imufasha kwirinda abamuhohotera kubera ko ari umugore kama itatokea namna moja au nyingine nimepata tatizo mtaani.
Iyo mpuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa binabaye ku wundi muntu, iyi siporo iramfasha cyane mu kwirwanaho bitari kuri jye gusa ahubwo no kurwana ku bandi.
Imibare igaragaza ko mirongo ine ku ijana by'abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ine n'icyenda bahuye n'ihohoterwa ku mubiri cumi na karindwi ku ijana bakorewe irishingiye ku gitsina kuva icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyakwaduka ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ryariyongereye katika kipindi cha maambukizi ya korona alipoingia kulikuwa kuna hiyo changamoto icyorezo kikiza hari ibibazo byinshi by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko nta buryo buhagije bwo kumenya ingano yabyo byariyongereye kandi hari ibindi bibazo muri rusange by'ihohoterwa na yale ambayo yanahusisha tatizo la, la COVID-19 na katika kipindi hiki ambacho sasa corona ime, ime, ime, ime.
uko icyorezo cya COVID-19 kigabanuka muri Tanzania ibibazo biracyagaragara ariko ntibyigeze byemezwa ko intandaro ari COVID-19
ku bagore bari kwiga umukino w'iteramakofi kugira ngo birwaneho bamwe muri bo barawukunda nk'uko bisobanurwa n'umutoza wawo lakini kila mtu anapokuja anakuja na nia yake. Mwingine anaweza kuja hapa anataka eh, ni self defense tu kwa ajili ya mazoezi.
harimo abaza kwiga gusa kugira ngo bazabashe kwirwanaho igihe bahuye n'ikibazo mu mihanda ariko uko bakomeza kubikora hari aho bagera bakabikunda bakaza kumbwira ko bashaka kugira iteramakofe umwuga wabo leila ni umwe muri bo nubwo nta mukino afite uzwi uteganijwe mu gihe runaka hagati aho akomeje kwitoza buri munsi kandi aratera ishyaka abandi bagore ngo bige iteramakofi nk'imwe mu nzira zo kwirwanaho
barakoze bagenzi bacu batugejejeho icyo kiganiro gishya bungabunga ubuzima kizajya gitambuka kuri radiyo ku wa gatatu wa buri cyumweru tubaye tubararitse aha nshuti zacu ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diyataha wadufashije kwegeranya ibi biganiro na Etienne Karekezi wari ubihagarariye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbararika andi makuru yacu ataha mu kanya isaa moya n'igice naho mu kanya